Dimookiraasii. Dhaggeeffattoota keenyaa mootummaan Itoophiyaa labsi yeroo hatattamaa baatilee ja'aaf biyyattii ittiin bulchaa ture ammas baatii kabiroo afuriif dheeressuusaa ni yaadatama. Haala biyyattiin itti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? Kana irratti ka biyya Biriteen jiru keelii yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas jiru. kaatolikii yuunivarsitii of daalas irraa hayyuu diinagdee piroofeesar mahammad xaahiroo namoon haasofsiisee jira gara sanatti isin deebisa.
gaaffiin kiyya waa'ee labsii yeroo atattamaa yookaan yeroo muddamaa itiyoophiyaa keessaa irratti kan inni fuuleffatu arraa mootummaan itiyoophiyaa torban dabre keessaa labsii yeroo atattamaa gara baatiilee jahaa ture ammas baatiilee afuriin dheeressuusaa beeksisee jira. mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo atattamaa kunu maal jechuudha maaliif labsama dooktar awwal irraan jalqaba.
galatoomii obbo Namoo labsiin yeroo hatattamaa biyyoota heera qaban konstituushinii qaban biyya ol'aantummaan seeraa itti eegamu biyya mootummaan heeraan itti bitutti. Heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu yoo rakkoon guddaan. Rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a. Rakkoo namni fidu ta'uu danda'a. Rakkoowwan cimoo ta'an kan jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a. Isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu maa inni rakkoowwan akka mansiitu tuqee kun yoo ka uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu. Dirqama mirga dhala namaa kabajuu. Dirqama mirga dimookiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u ka taasisuudha.
Yeroo agamiif turuu danda'a labsiin yeroo hatattamaa kun ka baratame maali?
Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha. Kana murtii irra gahuu hin danda'a. San booda garuu murtii san hatattamaan mana mariitti dhiyeessee manni marii raggaasisuu qaba. Manni marii ja'a ja'aaf kana murteessuu danda'a. Rakkoon nageenyi dhabamuu sun yoo ka itti fufu taate mootummaan ji'a afuriif irra deebi'eetiniin labsiisan dheeressuu hin danda'a. Garuu wanti tokko wanta sitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa. Mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Kunimaa inni chaartariin Afrikaa kuni seera Itoophiyaan fudhatteetiniin seera ofii keessatti inkorporeet gooteedha. Seerri kuni ammoo Itoophiyaatti akkuma seera kamittiyyuu appilaayi ta'a. Wanti seerri kun jedhu maa inni biyyoonni chaartarii mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin hin jedhan labsii hatattamaa kana labsuu hin danda'anii jedha. Koomishiniin Afrikaas bara kuma lama dhimmi tokko mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaatee maal jedheetiin raggaasisee mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin hin jedhan labsii yeroo hatattamaa labsuu hin danda'anii jedheetiin murteessee jira jechuus teeknikalii karaa seeraatiin hoolaalleetiin hin jennu mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'uu dhabuun isaa rakkoodhaa sirrii miti jennee yoo osoo fudhannee ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun hin labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha. Kan gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha.
Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dooktar Awwal. Sana dura garuu Piroofeesar Mahmadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture. kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra.
kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsite ka jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaa na fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef ummatatu mirga ofii gaafata. Manni bahee hiriira godhee biyya guututti keessahuu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti ummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif waan kana akka gaaga'amaatti ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahuu seera hatattamaa kana. Wanni kun silaa akka birootitti deebi'uu hin danda'a ka jettu ee deebi'uu numa danda'aa ture. yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shorokkeessitummaa akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jira moo hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Manni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee uummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee rakkinni duraa waan kana uume ammallee numa jira uummanni mirga isaa ammallee hin gaafata calliseensi kuni uummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jecha miti karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergencytiin waan furamu tokkoo miti deebii politikaa kennitaafi malee waan akkanaa silaa hin gootu.
Dooktar Awwalaloo kana irratti maal jetta?
Akka ani ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin hin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin hin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture. Hoo yaadatan ta'e yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin hin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif sekiyuritiin humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Silaa heeraa fi seerri biyyattii under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haaraya miti state of emergency wanti state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergencytu jira aangoon mana murtii aangoon mana marii command postii jalatti deebi'ee jira jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa, gaafii mirgaa, gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e rakkummaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deeme sun akkasitti hin deemu ture, namni sun hundi hin dhummu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mootummaa seeraan buluu miti garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka ani ittiin xallutti mootummaan too'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana dikilar gochuu waan haarayaa miti haga tokko inni mul'isu mootummaan kun hagam takka cinqameedha. Amma ammoo eega haga tokko haalli suni at least badheetti olaalleetiin hin jenne namni akka duraanitti hiriira bahaatiin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti uummanni gaafii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaafiin suni aariin suni yaanni suni dhima jiraataa jechuudha.
Dooktar Awwal kanarratti aangawoonni mootummaa immoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo atattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii uummataa ilaalcha keessa gashuudhaan uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa ka dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf ka jedhudha kan isaan dubbatan kan akkamitti ilaalta.
Jechi kuni bu'uura seeraa homa tokkoyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan uummanni fedheefii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoonni labsuu akka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimookiraasiidhaan murteeffamuu miti. Uummanni fedheetiin kana dheeressaatiin jirraa akka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa torban dabre baatiilee afuriif dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre kutaa lammataa dirree dimookiraasii ka torban dhufuu irratti itti fufna. ka biriteen jiru kiil yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa dooktar awwalaloo akkasumas as yuunaayitid isteetsi kutaa teksas ka jiru kaatolik yuunivarsiitii of daalas irraa hayyuu dinagdee piroofeesar maammed xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa asuma irratti hin xumura nagaatti anna moodaandeeti.